iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi turi ku wa gatatu tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa ga- karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha
ayo mashyirahamwe yitwa ngo haranira agateka ka zina muntu umugambwe sende dfd urangiza usaba ko leta yofatira imigambi irashe ayo mashyirahamwe yose atakindi akora uretse kwamba ikibara umugambwe na leta yawo
uwo ni geraze ndabirabe umuvugizi w'umugambwe sende dfdd asaba ko leta yafatira ibyemezo amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato muri zone ya bwiza aho ni mu mujyi wa bujumbura haravugwa urupfu rw'abantu babiri ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza abo bantu bishwe nk'igihe cy'isaha cumi z'agatondo mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu nk'uko byemezwa na bamwe mu baba mu micungararo hamwe n'abajejwe umutekano biciwe iruhande y'umuryango w'urwinjiriro rw'ihoteli yitwa gloria guest house iri ku ibarabara ry'indwi nimero mirongo irindwi n'umunani muri karitsiye na zone bwiza hagati mu gisagara ca bujumbura uwo mugabo abakunzi kurikirana n'iyo hoteli aratubwira uko vyagenze twe twumvise amasasu duca tugumya indani tugumya indani rero mu nyuma rero abapolisi bamaze kuza twaciye dus- tubona gusohoka hanze dusohotse hanze dusanga ibiziga bibiri biraryamye biryamye rero abapolisi rero mu nyuma kugeza mu gatondo mu gatondo niho re- rero baciye twaciye tubajana kuri moroge ubu rero niho tuvuyeyo abo bantu bamenyekanye cyane hari haba iwabo bamenye uwo mutagisimeni mugabo uwo wundi ntibaramenya nyenewe abishwe bose bari abagabo umushoferi atwara itagisi n'uwundi yari karunguruza mu modokari barimo bari kumwe kandi n'umwana w'umwigeme bamwe mu banyagihugu twavuganye biyumvira ko uwo mukobwa yoba hari icyo azi ku rupfu rw'abo bantu ariko abandi nabo bakavuga ko bamubonye nawe nyine yahahamutse amakenga ategerezwa kuba kubera uwo yasigaye bari kumwe urumva nta kuntu bari kubarasa wewe ngo bamureke Mm.
bibaza ko yinyegeje ntiyoba yarinyegeje bamusanze ku muryango uwo wa gatatu w'umwigeme wewe yaje yaje ari ruruma atabasha no kuvuga mbwa asiga bagenzi bapfuye nawe nyine yishyuye abapolisi bababwira ngo ujewe ngo sinzi ngo ukuntu boba banapfuye no gufata kuko jewe nari munsi y'intebe naciye ninyegeza munsi y'intebe bari bategerewe mugabo nk'uko na- na- nda- ndabibona ndibaza vero vyose vyo bwoba bwari ubusuma kuko n'ivyo bari bafise mu mufuko barabitwaye vyose abanyabwiza basaba ko abajejwe umutekano bokongerezwa muri karitsiye yabo icyo tusaba ni uko bogwiza amapozisiyo akaba menshi ku mvo ze- z'umutekano kubera ubwicanyi bwabaye ndanse muri karitsiye twasaba umutekano abashinzwe umutekano baducungere bwiza yarita- yari karitsiye i- itekanye rwose ibi bintu burya bitanguye vuba nta n'umwaka urahera kibaza yuko vyoba biva ku mvo z'umutekano muke cyangwa ubusuma igipolisi cemeza ko ubwicanyi bwabereye aho mu bwiza bwakozwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abo bantu bitwaje inkoho baniganye n'umugabo bashaka kwibara bananira mu gihe yari muri tagisi mu nyuma ngo baciye bamurasa Pierre nkurikiye asigura kandi ko umushoferi yishwe mu gihe yari kagerageza guhunga amaze kubona ko yari karunguruza yishwe umuvugizi w'igipolisi anasigura ko ivyo abantu biyumvira ko uwo mwigeme bari kumwe ari we yoba yabataye mu mutego atari ivyo ku wa mbere w'indwi uheze uwundi muntu yari yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku ibarabara rya gatanu aho mu bwiza nyene mu ijoro ryakeye kandi harumvikanye gerenade yaturikiye muri karitsiye ya gikoto muri zone musaga mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura iyo gerenade yatewe mu ibarabara ikaba ataco yononye igipolisi cibaza ko ari umuntu yari ayitunze abura uko ayikurako aca ahitamwo kuyiturikiriza mu ibarabara eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane umunyamakuru wacu eloge wirikaneza i bujumbura mu burundi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urarega urubyiruko rw'ishyaka cndfdd riri ku butegetsi mu burundi gusambanya no gufata ku ngufu abagore raporo nshya yasohowe n'uwo muryango ivuga ko imbonerakure zakarije umurego wo gufata abagore ku ngufu kuvaho ibibazo bya politiki bitangiriye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo raporo ivuga ko abibasiwe ari abagore bo mu miryango y'abantu bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta abahuye n'iryo hohotera babwi- babwiye uwo muryango ko bakomeje guhura n'ingaruka mbi zituruka ku bikorwa bibi bakorewe izo ngaruka zirimo ibikomere indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no gusama inda udashaka n'ibindi Skay Wheeler umushakashatsi wa Human Rights Watch avuga ko bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu bavuganye bemeza ko insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi zabanzaga kubahambira nyuma bagasambanywa n'abagabo barenze umwe imbere y'abana babo Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abagore mirongo irindwi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Nduta ni imwe mu nkambi eshatu z'impunzi zicumbikiye abarundi ibihumbi ijana na mirongo ine. Abo bagore babwiye uwo muryango wa Human Rights Watch ko bafatiwe ba, ko bafatiwe ku ngufu hafi y'amago yabo bakiri mu Burundi kandi ko mu babafataga ku ngufu habagamo abasore b'imbonerakure na bamwe mu bagabo bambaye imyenda y'igipolisi kuri uyu wa kabiri ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryasohoye itangazo risaba leta gufatira ibyemezo bikaze amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch FIDH Ligue Iteka Amnesty International ngo kugera no ku muyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Zaid Rad Al Hussein iryo tangazo rya CNDD-FDD rivuga ko ayo mashyirahamwe yose nta kindi akora uretse kwambika ibara ishyaka na leta
duhereye ku mashyirahamwe yitwa ko yubahiriza ikiremwamuntu nka za human rights watch za fdh liga iteka amnesty international n'ayandi gushika ku muyobozi mukuru wabo zedrad al hussein biraboneka ko intumbero bafise kandi bagaragaje ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ariyo kwifatanya n'abashatse gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu aho izo nkurabara zidashoboye gushika ayo mashyirahamwe arahazibera kuko n'ubundi basangiye umugambi ariko nubwo biri uko hariho abanyecyubahiro ku isi bashima aho leta y'u Burundi igejeje ibikorwa mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gutsimbataza demokarasi no mu kurondera ineza y'abenegihugu biciye mu biganiro bitandukanye ayo mashyirahamwe yitwa ngo aharanira agateka ka zina muntu umugambi sende dfd urangiza usaba ko leta yofatira imigambi irashe ayo mashyirahamwe yose atakindi akora uretse kwambika ibara umugambi na leta yawo byari bizwi ko amashyirahamwe nk'ayo adashobora kurondera inabi igihugu kanaka gushika n'aho afatanya n'abategura ihonyabwoko iyo miryango ikora uko ni iya politiki ikora icyo abanyepolitiki bashaka hisunzwe ubutegetsi ubu n'ubu ku isi bashatse gutembagaza ayo mashyirahamwe rero yofutwa ku isi kuko n'ibikoresho by'abagendera igikenye ku isi badashaka yuko ibindi bihugu cyane cyane ibyo muri afurika bibyura umutwe haba mu butunzi cyangwa muri demokarasi icyo ni cyo umugambi sende defide na leta yawo biriko birazira mu burundi kuko birajwe ishinga no guteza imbere igihugu n'abanyagihugu na cyane cyane mu gutsimbataza demokarasi no kunywanisha abarundi bya bihugu bimwe bimwe by'ubumwe bwa afurika eka no ku isi yose bikaba biriko biratahura imvo n'imvano z'ayo mazimwe uwo yari geraze ndabirabe umuvugizi w'ishyaka cndfdd asoma itangazo ry'ishyaka rye kuri radiyo y'igihugu mu burundi
kuva kuwa mbere tariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa cleveland muri leta ya ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania kuva kuri makumyabiri na gatanu kugera kuri makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa karindwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izaba ihababereye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imfungwa muri gereza ya muyinga zikomeje kwinubira imibereho barimo nyuma y'uko umwe mu mfungwa apfiriye muri gereza ku cyumweru ni inkuru y'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze nishemezwe elias umunyororo w'imyaka cumi n'indwi aturuka muri komine ya bwambarangwe mu ntara ya kirundo niwe yaraye apfiriye mu bitaro by'i muyinga amakuru dukura mu ibohero rikuru rya muyinga avuga ko abanyororo bagize agashavu kenshi ndetse bahakwa no gushaka kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri bamaze kumva urupfu rwa mugenzi wabo ayo makuru avuga ko abanyororo bashavujwe n'uko batabarije uwo yitavye imana ko aremvye kuva mu ndwi iheze igisata kijejwe imibano mu ibohero rikuru rya muyinga kibifata minenegwe elias nishemezwe yabanje kuvurirwa mu ivuriro ry'ibohero rikuru rya muyinga abanyororo bavuga ko iryo vuriro ata bushobozi na bukeya rifise ryo gukora ibipimo bikomeye ku ndembe ngoma nziza alfred frank umuyobozi w'ibohero rikuru rya muyinga arakana ivyo abanyororo bagiriza ubuyobozi arongoye avuga ko ahubwo baciye bihutira kurungika ku bitaro umunyororo yarayitavye imana ubwo nyene bakimenya ko aremvye avuga ko ivuriro ry'ibohero ryakurikiranye amagara yiwe uko bitegerezwa mu ibohero rya muyinga hari hatekanye naho abanyororo bararanye agashavu tubajije umuyobozi w'ibohero ko abanyororo baba bashatse kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri yishyuye ko natwe twibonera uko ibintu vyifashe uwo munyororo yaraye yitavye imana ari mu barundi barenga gato ijana bari bafashwe n'igipolisi bavuye mu gihugu ca tanzania kuva igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka turimwo bavuga ko bakoreshwa n'umutanzaniya azwi ku izina rya safari munyara bavuga ko yabakoresha mu mirima y'itabi uwo musore ari mu bashika mirongo ibiri na batatu bagumye bakurikiranwa n'ubutungane abandi bakaba bararekuwe abo bagifunzwe bakurikiranwa na parake ya muyinga ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu uwo musore akaba yinjiye mu ibohero rya muyinga ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu mu ishyirahamwe avdp riharanira agateka k'abanyororo n'agateka ka muntu muri rusange mu ntara z'uburaruko bavuga ko amategeko yahonyanzwe jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko uwo munyororo yatabarijwe hakiri kare ko aremvye maze ababijejwe ntibihutira kumujana kwa muganga asaba abarongoye amabohero mu ntara z'uburaruko kwitwararika amagara y'abanyororo mu kubarungika kwa muganga bacumva ko bagwaye jeanne y'abagabo aserukira avdp mu buraruka ati abarongoye amabohero bomenya ko umunyororo agumana agateka kiwe ka muntu naho yoba yagirizwa icaha gikomeye nk'ico uwo musore akurikiranwa ko ni ukuvuga ico kuja mu migwi igwana aho twashika imuyinga twasanze abajyango b'uwo muhisi nishemezwe elias bamaze gutwara ikiziga kiwe kugishingurana iteka tukaba tutashoboye kubonana nabo imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika arakoze cyane jean bosco ndarurinze iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
nshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ubu tugeze muri wa mwanya tubagezaho ikiganiro kazoza gitegurwa na bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo i burundi
nkimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasize ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
twari basezeraniye bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza hari mu kiganiro giheruka cyari n'igice cya mbere twahariye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu twari ko turabira hamwe n'abatumire ibikwiye gushyirwa imbere muri bene ibyo biganiro uko twabasezeraniye rero muri kino gice cya kabiri ni uko tugiye kugaruka ku ntambamyi zishobora kubangamira ibyo biganiro bihuriza abarundi hanze na cyane cyane tukajya no gushimikira ku muti wotogwa kugira ngo ibyo biganiro bize byazanira abarundi umuti urama jerome niyonzima rero ndabatumire gukurikira kino gice cya kabiri n'ubu nyine n'unugureriyane aganira n'aba batumire batatu ari bo hamza vena burikukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adahana ibyicaro bya politike pisike burundi hamwe na gabriel rufiri arongoye ishyirahamwe orikomu hamwe rero na tasiyo sibomana avugira umugambwe badasigana iprona ishami rihurikiye mu mizere y'abarundi ari nawe atangura gufata ijambo ashikiriza ku bwiwe intambamyi abona zishobora kubangamira ibyo biganiro
turayibona ntiyamyeho nyine niho petero nkurunziza atagomba kuva ku butegetsi kandi natwe tuvuga tuti ubutegetsi ni uburenganzira bw'umurundi wese ko abujako mugabo ategeza ko ubujako aciye mu mategeko iyo rero amategeko amuha ikiringo ntabanduka akaba yaragihejeje abarundi bariho igihugu ntigishobora gupfa ngo nuko Peter Nkurunziza atagumye ku butegetsi abasende DFDD bandi bariho abadasigana turuzi abandi bo mu yindi mibambwe bariho amategeko rero nakurikizwa hitoza ababirekuriwe n'amategeko naje nkumva higoye umuntu umwe igihugu gipfe inzara yica abarundi ngo ntegereza kuguma ku butegetsi kandi amategeko ni n'amabwiriza dufise mu Burundi atabimurekurira aho niho turwaye kuko tubimurekeye ejo niwe uzoza azokora ibindi ashatse hanyuma tutazopfa tuvuye aho turi nicyo gituma turaze kwiba izoba intambamyi nini mugabo nicyo gituma twatatse abagabo mu kirundi iyo umaze gushikiriza urubanza abashinga ntahe bararuca kandi mu kuruca babanza kuraba ubufise ukuri bakaraba n'amategeko yarenzwe hanyuma bagaheza bashikiriza ijambo twebwe n'ivyo turashobora kubona ko bishoboka ko tutumvikana kuko yaba twumvikana tuba twavyumvikanye imbere y'uko abarundi barinda gupfa nico gituma rero abashinga ntahe ari bo bahuza bazoheza bakaraba ati intumbero twe tubona ifatwa n'iyi ico mwumenya nuko hamaze kujamwo umuhuza arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ko mwananiranye kumvikana jewe ndabashinga iyi ngingo yashobora kuryohera umwe ntiryohera uwundi cyangwa ikaba ingingo ya hagati na hagati ibyo byose tuzoheza tubirabe ku neza y'igihugu mbega kuba umugwi senarede utatumiwe nka senarede hagatumirwa imigambwe y'amashyirahamwe cyangwa abantu bari muri uwo mugwi mbega hari ingorane biteye cyangwa bishobora kuzotera ubwa mbere hoho twebwe twarabishaka ko batumirwa nk'umugwi kujya babishaka mugabo batumiye imigambwe irimo nabo batagira imigambwe kubera amabanga ya cyangwa ayandi bakoze mu gihugu bagatumirwa mu mugambwe w'adasigana ipunishe twaracize turabona ko atantu hambamye yoba nitwaba koko ijambo tujanye ari rimwe hanyuma abantu bakaba batumiwe imigambwe ikaba itumiwe none ingorane yobahe kubera tutagiye twambaye inkofero ya sinarede iyo naho ushika muri saro wavuga ijambo ahejeje kurishikiriza ati twebwe twaribuze kawe sinarede bazaba bazomufunga ico twashitse tukibaza mu biro by'umuhuza aho twajayo batubwiye bati urabona leta yari yananiranye kwitaba sende deptd yayo ko nyene bitwaza iki ngo sinarede none dutumiye imigambwe irimo n'abo bantu ku gatwe kabo ijambo mukaba murisangiye none mushitsa muri sare mukarishikiriza ntituzoryumviriza mugabo ntimuhe inyenda muvana nkuko bivuga mu kirundi leta yuko utitaba ibiganiro ngo nukubera twatumiye sinarede ibyo twe turabitahura rwose nitwaba ijambo dushobora gushikiriza turifise kumwe tukaba tuba tunuwe twese ntacobuza ko twitaba kuko abarundi bariko barapfa ntibaba baza leta ntibabaza sendedefitete hicwa iwacu hicwa muri opposition twegereye ntitudutegerezwa hirya tukimara kugira tuje gukiza ibiriko birawunonekana ko bo bumenga abarundi bagogwa bahwera hari nabo biryohera gusumba aho byo babaza iyi ni ntambamye nibaza naho nyene tuvuga tuti byo bivuye kuri twebwe ni mu gihe twavuga tuti sende devide na leta yayo bashobora kuronka ingene bacanishamo abashanke bariya ivyo nagira nkumenyeshe ni haba hari abantu bafise ako gatima naho botumiwe ka businarede barashobora no kugura umukuru wayo bagahera ku mutwe yahoho vyoba binayangaye gusumba ico nokumenyesha co ntibagura umugambwe kanaka ntibazaheze ngo bayigure yose mugabo baguze umukuru wa sinarede bagiye ari encore baba baguze n'umutumba nico gituma kimwe cose kirafise iciza n'ikibi ariko twebwe mu vyo twabonye twasanze yuko imigambwe yose yatumiwe n'abo bagatumirwa bizoba bivuye kuri bamwe canke ku bandi mu boshobora kugukora abo nabo n'abo baye bagiye ari sinarede imwe boshoboye kuboneka rero ubwanyu mubona aho kuguki kugira ibiganiro bishikana abarundi koko ku mahoro igikenewe ca mbere gihambaye no gushaka kwishiramwo abo bose batumiwe muri ivyo biganiro ko igihugu kiri mu ngorane ko dutegerezwa gukora ibishoboka kugira binyaruke kugira igihugu kive mu ngorane hanyuma cane cane ubu bukene bwugarije urabona leta iriko iraronderaho iduza amahera atayikura ibiciro biriko biraduga abantu baza kwicwa n'inzara kubera nta mikoro bafise ifaranga ry'u Burundi urabona ingene yataye agaciro dusigaye turi mu gushirira za Zimbabwe na za Kongo zo mu myaka iheze dutegerezwa rero kugenda dufise uwo mutima kuko ibintu vyo urabona kudadaza bamwe bose babigira bibaza ngo nshikire ibintu ko nabishakajeho ubwo amaze kuja mu biganiro vyovyo ugenda witeguye ni gake mushika ku vyo mwashaka mwese kuko mwese muba muraha mugatinda mukamanuka kugira barabaho mwohuriza ico rero umuntu no wese agiye mu biganiro ategeza kugenda yaciteguri ica kabiri kwitegura ko ivyo washaka udategeza kubironka vyose kuko muba mumaze kuba impande zibiri umwe wese aba afise ku mutima ko akeneye ivyiwe nk'uko abishaka mugabo uwundi nawe aba akeneye ibindi kugira rero mwumvikane izo mpande zose zitegereza guca bugufi zikabona ko hari ivyo zitegereza guheba uwo rero yari tasesi bomana umuvugizi w'umugambwe iprona uhurikiye mu runanamizero y'abarundi ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske burundi ntimuze muragwa mu mitego y'abantu barondera inyungu zabo mu kuduragiza abarundi mwarabonye yuko nejo bundi twimbaza imyaka mirongo itanu n'ine twikukira isi nzima yarakeje inzego z'igihugu c'u Burundi uhereye kuri nyene tubaye umukuru w'igihugu bisigura yuko rero ata n'umwe agifata ko co ari ikibazo atari kumbure abashaka kuzimiza no kuturagiza Burundi no kudindiza iterambere ry'igihugu natanda kwibutse kandi aburi kurambwira ngo babivuze ni ba bandi mbere bamaze kuhinyuka yuko bagize uruhara muri ibi byago byagiye biraba bashaka kwikinga kugira indahe zibakubita mu gahanga ni ukuri oni yaravuze mu ngingo yayo mirongo ibiri na kabiri na mirongo indwi n'icenda amategeko y'igihugu nayo aratomoye reka rero amategeko y'igihugu na mpuzamakungu akurikizwe hanyuma uburundi butekane abashaka kudufasha bafashe igihugu c'uburundi benshi mu barundi n'abakristu rero mwisilamu mugabo naraciye mu bukristu ari umwana w'icangazi yaramaramaye agiye aza gusaba imbabazi umuvyeyi yaramwakiriye ese hoba ivyana vy'ivyangazi vyomaramara biti twaracumuye kuwo mw'ijuru no ku bavyeyi bacu bajeje igihugu nimutubabarire bakabibwira abarundi bumva twese twohaguruka tuti abo ni bene wacu ko bigaye nibabahe imbabazi baze dusangire igihugu mu kucubaka ko izo nguvu zabo turazikeneye kandi benshi bigishijwe n'igihugu c'uburundi bigaye basaba imbabazi baze twubake igihugu intambamyi rero mubona muri ivyo biganiro nizihega mesiye burikukiye mufatiye ku batumiwe ibiganiro byahamagawe mu gihugu c'uburundi mbona ndabiraba n'amasanamu aracariho amoko yose tuma tuyabona aserukiwe imigambo yose nta nimwe akumirwa muri ibyo biganiro ngibyo ibiganiro dukeneye ko byotwubakira igihugu c'uburundi ibiganiro na biganiro ibibera mu gihugu c'uburundi igihugu gikukiye inzego zatowe ku mugaragaro uyo mufasha haribu mu burundi hari imikeke iryoshe hari udukoko turyoshe udupiriri aze arye agende mu maprovense mu makomine aherekeze sendeye mu biganiro vyayo begere uja mugwi wo kuvuga n'ukuntu yangisha abarundi bumve ivyo abarundi bagona hanyuma bubake rugume naho kudusamaza bagende batabara amahanga gowe libiya iragowe amerika barakubitwa bakarara bataryamya abafaransa babirigi abarundi akazuba karaka nicyo tuba tuvuga tuti amategeko y'igihugu na mpuzamakungu nakurikizwe abahanwa bahanwe abasaba imbabazi basaba imbabazi ari mu burundi babureke urafise indongozi babareke basamaza babibashirire mu ugize uti babareke kubasamaza ugira uti ibiganiro biriko birabera iyo arusha babihagarike canke bimere gute jewe nakubwiza ukuri kujayo no guhemuka ahubwo umuhuza yovugana nabo muri sendeye uwo wese afise ingorane bakaza kumurondera basi mu mugwi wa sendeye n'abafasha b'umuhuza bakamwumviriza ingorane afise zo gutahuka bakamutahukana kumwe mbere twibuka ko unyanga unyanga yigeze gutahukana abanyepolitike bari hanze bashikira muri menive barakora kandi muri bo hari abari bakoze amakosa muravyibuka na n'umwe yabari yugwara rero tuvuga tuti abashaka kubaka bubake mu gihugu cikukiye mu nzego zatowe z'abarundi mirongo ingahe yoca yifatira mu kwifunsi imiliyoni z'abarundi ngo babe bari babatamika ijambo n'agasuzuguro no gusamaza inzego kandi inzego ziri yubashe ziremewe mu makungu kubereka abarundi twisamburirako kumwe twisamburirako twitwa ku bagasore kumwe twisamburirako twitwa umwami karori wa gatanu ivyo nivyo twanse twebe gusubiramwo kandi twebwe muri piske ntacyo tuzova dukurikiye niyo ngendo ntacyo tuzova tugira tuzoshake tubasiga ubuzima uwo rero yari burikukiye hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske burundi umukuru w'ishirahamwe oricom mwa kino kinjana tugezemo ca mirongo ibiri na rimwe umuperezida aciyumvira kurenza manda zibiri atari umwami uyo vy'ukuri nawe nyene aba yumva yuko ari mukeza atariko ikintu gikwiye cumvikana kandi gitegerezwa niyo ngendo y'uko abantu bumva ko baja ku butegetsi hanyuma hageze ko bavuga ko bakabuvako mwe muribuka ingene ndayize yaganiriye mu kubuvako muribuka ingene buyo yaganiriye mu kubuvako ubona hari umuperezida kuva Burundi buri nka independence arigera yinjira kuja ku butegetsi ngo abuve mu mahoro nta n'umwe inkuru nziza rero yaguye mu mutego w'abandi baperezida bose baguye mu gihugu cacu kirafise ikibazo c'uburongozi aho gutorera umuti ico kibazo baca bazana ivy'ubwoko abandi bakazana ivy'amajenoside abandi bakazana ngo ngo abatutsi bagira bagaruke ukabitegereza abanyepolitike bacu by'ukuri ukabona ko hari ikibazo gikomeye cyane ciyerekwa batabona by'ukuri iyo bariko barajana igihugu batabona nabo nyine iyo bariko baraja urabona ko mu ijambo rimwe ari ibintu by'indaguzo mbega hari intambamyi mubona zishobora kuba muri ibi biganiro intambamyi ya mbere ni abantu bazoza baje bazana inyungu zabo iyo umuntu ariko arafata ijambo ni uko ategereza kugira icyo nokwita ubwenge buvuye ku mana bwo kumenya uriko aravuga inyungu yiwe cyangwa inyungu y'igihugu nibaza ko we bazobumviriza hanyuma agire proposition abashaka bacemere cyangwa abashaka bacanke tube twosibaza ko bizogenda ikibazo ca kabiri ni ico kibazo ciyerekwa uburongozi atari bwo ivyo bibazo bibiri rero twe turabona ko ari ntambamyi ikomeye gose ndabaye nk'akararo gasanzwe nk'ubu kubera arusha bashobora kuba batanga amafaranga amafaranga naho nkeka atari menshi barayatanga muribuka bimwe vya mbere vyamaze imyaka ibiri twe twaravye umuhuza twamubwiye tuti ugerageze ntibizorenze ukwezi biteze kuko hariho abantu bashobora kuvuga bati eh baraduha amahera reka tuzogaruke ejo tuzosubire hirya y'ejo urumva twaratunyungu tw'abantu duto duto cane ugaca usanga turiko turashigura imbere igihugu kiragirwa mbega rero mugira muti ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo ibiganiro bishikana abarundi ku mahoro nuko abantu bose bazojayo bogenda bafise iyo mutima ubwa mbere erega witega ikintu bo bamaze gushira mu mutwe rero nuko abantu bogenda arusha bogenda bafise umutima wo kubaka wo guheberanira wo kuvuga ati igihugu nico kiri imbere mugabo nibaza bavuga bati jewe batari jewe birashaka bimeneke byose ivyo ni ingorane kandi cane cane tukavunira akaguha abantu bitwa ko bari ku butegetsi no muntu ubu biriko biraba bamenye banka bemera yuko bazobibazwa kuko bo nibo babazwa ibiriko biraba byose nico gituma rero tuvuga tuti mu bantu ba mbere bagomba guca bugufi n'ibi bintu nibo ibintu byo kuganira ibintu byo kumvikana nibyo byoja imbere abantu bakubahiriza amategeko cyane cyane kandi bagaca bumvikana n'ingene ibyo bintu bitozobora kononekara twiyumvira rero ko twarabonye ibibazo twagize twarabonye ingorane twiyumvira yuko ibibazo amasezerano yaroshe yagize ibyo twokumvikana ubuya ntitwosubira kwemera yuko bisubira kumera nk'uko amasezerano yaroshe yagenze ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushira hamwe
reka nongere nshimire gereriyane nawe batumire mwari kumwe nongere nkengurukire mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi musanzwe mucikundira jerome niyo nzima ndabasezere ndabipfuriza kuronerwa mu banki no mu byanyu naho butaha cyari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio iza- ijambo nshuti mwese mwari muteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha nshimire injeniyeri na inosa kimenyi wadufashije gushyiramo bino biganiro muri studio mwari kumwe nanjye ederwema muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika